waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gumii Gaayyoo korri gadaa Booranaa mariisaa afurtammaffaa dhiyoo kanarratti seeraaf aadaa jiran jabeessee haaraa dabalee waan hedduu dubbate. Waan dubbatan keessaa mirga dubartii jabeessuu, haadha hiyyeessaa gargaaruu, barnoota jabeessuu, amantiif aadaa wal dandeessisuu faa keessa jira. Suuraan abbootii gadaa Booranaa dubbisee qophii qopheesse kan armaan gadiiti.
Abaarrattoole galchumillee ni sannagaya. Akkuma qaraallee jenne Booranni abbootii gadaa ja'a qaba. Tokko. Adola Fiixee abbaa gadaa Booran Cufaati. Taan ammoo abbootii gadaati. Shanan hafan ammoo abbootii gadaati. Ta gos Booranaa keessatti filataman. Abbaa gadaa Booranaa guyyoo gobbaatii fi abbaa gadaa Booranaa kaadamee hawwattu rooba jaarsoo dubbise eebbisan caqafne garmariiteen adda barra.
Yaayi godaanee haraan nagaa. Yaayi qubatee ardaan nagaa. Warri nagaa. Warra ullaan nagaa. Ullaa reerii nagaa. Reeraa dheedii nagaa. Daa'imii nagaa. Daa'imtuun nagaa. Elelleen nagaa. Elemtuun nagaa. Elma gaadiin nagaa. Tisaa'uleen nagaa. Dirreen nagaa. Dirri liiban nagaa. Liiban golba diidii nagaa. Baddaan sadeen nagaa. Tulaan sallan nagaa. Laduu shanan nagaa. Areere gooroon nagaa. Gooroo yaa'aa nagaa. Yaa'ii nagaa. Raabii nagaa. Yuubii nagaa. Kuusii nagaa. Kuusi goseen nagaa. Gosi booranaa sabboo goonii nagaa. Warri mataa gafarsaa mataan booraan heennaa nagaa. Warri borborii odaa gurraacha oduun booraan heennaa nagaa. Liiballattuun nagaa. Latii saalamaa cufe nagaa.
Yelam nagee nagee jennanulleen bagada booranaa walitti qabneeti yoo iyyuu laal waan hedduu dubbattanii mee waan dubbattan keessa wal maqqabaniiti yoo iyyuu jedhan maanfa dubbattan.
Gumiini waan nagaa dubbatte waan rooba nagaa afaan ammoollee akka hin dubbannee jiru. Dubra dhiira gam jirtan cufa akka barsiifattanii nam borgada ta'ullee dhalaata eege jirullee cufa akka barsiiftanii jiru. Yoo borba habarate kun aada sana akka dabru taate aadaan tunillee bor jijjiiramtee hubachuu danda'uun cufa garbarnoota kanaan nuu mul'achuu dandeettii sanatti akka aadoo namichi jirtan cufa itti ol kaatanii dubra dhiirallee akka barattanii sanallee wanni jenneef dubartiin yoo baratte isiillee ilbanatti isiillee guddinna argatti yoo baratte isiillee nuuf jijjiiruu dandeetti biyyallee jijjiiruu dandeetti anaafu haati osiin bira deemtu amantiillee hin amantu yommuu isiin baratte mataan lafa argee ilki laf gar namuwa beektaati anaafu garfeete yooyyuu biyyisee deemte barattellee baromsisii cimuu malee inneetiin keessata dubraa tanfa ol fuunee akka adoo hacimsinuu akka adoo abarsiifnee guddinnu waan biyyoollee waliin qubatanii marri walitti qabanii bitaan walitti qabanii dheedii walitti qabanii nagaa waliin jiraatanii dhaattu waliiti yoo iyyuu hawaasni bu'an taate nama iyyuu faayidaan fiddu nagaatti ruwa fida wanni kaan cifti hiyyummaa fi dhiphinni fiddi waan hiyyummaaf dhiphinna kana namuu keessa baheetiin gar tokkummaa danda'aniitiin waan namtu walitti yaaduu lakkise waliin marra bisaanii eedeetiin nagaan jiraatu jennee dhaamsi biyyaa dabarsa.
Mammallee eebbisanaan duubatti gara mariiteen adda barra.
Dureetti nagaya dura duubii nu nagaa warra haasane warri nagaa haasawu warri miyoo marraaf isaan itti mi'a warri da'oo da'oon inni oole nagaya warri tullu bulee bulee nageenni ka eegee faccee oole nageenni gal ka gurru dibbee warri kurkuraa goobi dibbee warri dibbee manaa dhadhaa. wardibbeen alaa kinniisa funnaalisaa qajeele funnoo dheedaa qajeele funnaan kormaa qajeele funnaan dhalaa qajeele qalmanyee qajeele gaanaan mirgaa qajeele gaantuun ilmaa qajeele ilmaan tabbaa qajeele niitii dhiisaa qajeele haroo rabaa qajeele haxiyyoo harkaa qajeele.
waan hedduu dubbattanii seera hedduu baaftanii akka namni bineensallee hin findhellaa dubbattanii maal jettanii kana tan irratti.
illee faayi lafaati qabeenya ofiitiin jiraatu waan lubbu qabaatu waan lubbu qabaatu qabeenya isii balleessuun waan hamtu wallaalchama waan taateef uka duri armaan dur bade laftaan haquun yookaan keenya fa'aa galeeyyuu guddoo nu rakkise adoo lafan aggarreeyyuu nu guddootti har'aana silaa dogarre inneeti waa sunirra yaadudha.
Tokkorsiitaa waljalaallata anooliitay gubbaan buusuun hundaan furfuun ananiiyaas dhaddachiisay baydagaan gubbaan daraan jalaan kosaan ganamaan dhuge galgal irratti ugote malkaan mucuci hororooroon bobbaas hora nagayaan gal horiin daarbay hortibadaa goote.
Ta dhibiin ammoo wanni isan dubbatan fuudharran maan jettan waan amantiitiif waan aadaa ta'an maan jettan.
Amanti abbaan fedhu amanuu hin danda'a namni amantaa hara fedhetti amanuu danda'a. Immoo aadaan jiraattee tanum malee iyyuu aadaa ta'e nan buluu jirra. Aadaa irratti ammoo fuudhii namni waa walii ta'u. Afirii fir fuudhu. Nu aadaa ta'e nan waliin hin deemu aadaa ta'e ni yakka. Kanaafu ilmi namaalirra miidhaa. Maatiin namaatu yoo dhalattu hawa walii ta'u akkas akkasi fuudhuu hin danda'ani. Fuudhi sun ammoo fuudhaan aadaa sun abbaa sun iyyuu ilmi isaatu miitii seedefanneetiin qara. Waan sun laguu laguu waan walii taa'atun akka ittiin galleenneetiin tanaan seera.
Aadaaf amantii akkamii waliin jireessuu danda'an?
abbaan amantaa qabulleen amantaan waan kadhaati immoo fula fuudha sun taaf namni waa walii ta'u wal fuudhuun hanqachuu qabaa yoo hanqanne aadaa sun waliin hin qabne abbaan amantaa dheetiin aadaa sun namni waa walii ta'u obboleessii firafii ta'an wal fuute aadaa ta'een keessa hin jirree jennu walii buluu hin dandeenyu abbaan sun yoo ammoo akka waliin jiraatan ta'an fuudhuun akkuma aadaan kalee fuutu goonalleen dubri sabbo fuudhe sabbolleen dubri goona fuudhu.
Walumattuu waan hedduu dubbattanii waan dubbattan kan eentu jirra oolcha.
Namni aadaa tan harkaa qaba aadaa tan gosuma Oromoo cufaa qaban cuftiin Oromtichallee wal beekneetiin keessa ammoo abbootiin aadaa hordomnee abbootiin seeraa hordomnee seeraan kaan kana borillee uummati jiru cufa itti qabatee itti deemeeni uummata cufaanii seerri rooltii jenna nam cufatti seerri roolti.
Dansaayyee abba gadaa Boorana abba guyyoo gobbaan galateeffannaa abba guyyoo karaa deemuu jirta karaa nagaa deemi karaa nagaa gali kana namni bidda barra. Abroob guddoo si galateeffannaa waan onana dubbattan keessa tokkoonni isan jettan ijoollee ganni isii kudhanii saddeeti sii gadi nami fuudhe yookaan ammoo nami fuusise ina dabanii jedhanii loon itti muranii gatiin loonii nam ganna kudhanii saddeetii gadi maaf hin fuune akkana.
Intalli kan waa'ee saddeetii hin gahiin umriin isii kan waa'ee saddeetii gadi isiin ijoollee ofiiftu daa'ima daa'im dhalee kanaafiyyuu umriin isaatu iyyuu hin geelle fula dhalaa umriin isaa hin geelle inni ijoollee nama dhalee nama guddifachuu danda'uun kanaafiyyuu ijoollee kan kudhanii saddeetitti gan kudhan saddeetii gadi tokkollee leerumsiisinaa tanaaf jenne namni waan sun garree tanaaf fuudhii gan durdaatu fuudhii durdaatu haasaan isaatu iyyuu gan kudhan saddeetii yookaan gan kudhan saddeetii olii tajaajila nuti kenne kana deemnee akkana.
Tadhibiin ammoo haadhiyyeessaa qarqaarruu jettan yookaan namni haadhiyyeessa haadhiyyeessa jechuun niiti dhirsi hin qabne niiti addeennaati mirgi nadheenii eegii dubbattan keessa mirga haadhiyyeessaa illee eeyyuu dubbattanii namni niiti tana jallate fakkeenyaaf ajennuuti giddeesseetiin isin dhirsi hin qabdu jedheetiin birraaf loon kudhan itti murtanii keessa keessa sanatti.
Gara keenyatti namni fakkeenyaaf namni tokko jaare ulfinni qaba namni qaraattu baallee adoo jiru ulfinni qabu guddoo baay'ee ulfinni qaba irraa ulfinni baay'ee qaba namni qaraattu adoo jiru kabaj qabu ilmaniis isaallee kabajuu baay'ee barbaanna. ammoo yoo ilmaniitiin yoo abbaan sun hin jirre ilmaniitiin sun namni isiin qabdu namum jiru kanaaf abbaan isiin qabdu abbaa abbaan namum jiru fakkeenya nam dhalaallee fakkeenyaaf nam gobsu nam suni kanaafuyyuu akka malee ilmaaf ilisisullee kabajnee isin ulfeessine kanaaf murasii kanallee akka isaa nam jiraatiin duras ol fuudhanii akkasiin kabajanii kunuunsanii muras akka ol fuunee kana.
Aadaan tunin yooyyuu laalleetiin jenna aadaa biyyi guddatteeti wal fakkaatti. Wal fakkeenyi qofaa miti aduun biyyi guddattee jechuullee hin dandeenye. Seerii gadaa seera mootummaa tokkooyyuu jechuu dandeenya. Maal jennaan gadaan alaabaa ofii qabdi. Bakka lafaajji jedhaniini alaabaa gam tokkoon adii gam tokkoon gurraachaati. Seera akkaan addunyaanuu isanii jaalattu kan agam agam jabeessuu malani.
Guddo jabeessuu malani gara alaabaa gadaa irra kanaan alaabaa gadaan tunin beektaa gogeessidhaan lubaa jira lubi kun inum jabeessa. Garseen kanaan inum jabaattillee inni mul'ifattillee wanni tokko tokko immoo wanni aadaa ta'een kan tokko jiraallee hin jirti. Hundaa dhaloota nama cima hin jabeessinaa waan jedhaa qabna. Ammoo akka mangistiilleetti akka mangistii Itoophiyaa haasa'ee jirtu kanallee guddima hin jabeessinaa jechaa hin jirti. Hara ta'een kan kun jabeessaa jira.
Ahaa, tadhibiin ammoo waan isan jettan keessa namni fakkeenyaaf eegi dhalateetiin guddaa silaafuu yookaan amantii akka akka qabaa yookaan aaduma ofiitiin jiraata. Nulleen amantii teessaniin tun dhuga aadaa ta'een nurraan tuqinaa jettanii waan isan dhaamatan tokko jira. tamme xiqqaa keessan adii deessime.
Amantaan qooda fi aadaa taate walirra jabeessinaa waliin jenne ammoo malli akkasuma jabeessuuf kunuunsuu qabna. Aadaa namaatu iyyuu of yamanuu jirtu callaa haasa'uu jira. Warra fakkaatu warra wata gunname hedduun kan mul'annu jira. Akkan tuttuqiisaa jira malee gara amantaan nuna amantaa walirra.
Waan irra waliigaltan kan armaan dubatte eenyu qorqoratee eenyutu hojiirra oolchaa.
Namni fakkeen nafam gadaan sadii jira gadaan sadeen iyyuu namummaa aadaa kan hojjechuu jiru namummaa mura kanan hojjechuu jiru. Namummaa ammoo damsaatiin hojiirra oolchu. Kaan ammoo raabaa jira gadaa jira. ammoo jaarsaa biyyaa jira jaalabaa jira qayee jira malbee golboollee jennaa malbee golbotan sulaa sallaan badda sadee cufatti iyyuu namni gumii dhufeetiin gara uumati kun fuulduraattiin gara itti abbaan immoo raabaa gada ittiin immoo bulmaatii ittiin nam bulchanii namuma dhibusuu jira haati yaardiyya waan murtee jajjabduun itti eegaantu raabaaf gada hordofiin immoo gumii gumii cufu.
Ilmata fooguu, kudaantu haraaguu, hubatu wardaaguu, akkoo guddis, abaaboo baadhi, galaanii ta'i, labuu deebi, tullu nam dursaa gurbaa gama mul'atu fi dubbulii deebanuu san duffadhu dubbul.
Ayyaanam qophiin irratanuma keessummootii lamaan iyyuu galateeffadhaa. Ansora haala keetii nagaan bula.